iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fideli amakuru yo ku isi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika abenegihugu batatu ba turukiya hamwe n'umushoferi wabo w'umunyesomaliya barakomerekejwe cyane na bombe yatezwe mu ibarabara mu gihe bari mu modoka yabo hari ejo ku munsi wa kane ku mugwa mukuru mugadishu umupolisi yavuze ko abo banyeturukiya bari mugadishu mu bikorwa byabo by'ubucuruzi kubw'igipolisi abo banyeturukiya bashobora kuba aribo barondegwa kwicwa umuhari w'iterabwoba al shababu wavugiye kuri radiyo yawo andalus ko ariwo uri inyuma y'iki gitero bombe yejo kuwa kane si ya mbere itezwe abanyaturukiya bari muri somaliya bahogwa kuba turukiya ifise uruhara runini mu gufasha somaliya kugaruka mu mutekano mu guha abasirikare imyimenyerezo hamwe no gufasha mu bikorwa byo kubaka ibitari bike muri ico gihugu abimukira hafi mirongo irindwi nibo bakekwa kuba barapfuye inyuma yo kuburirwa irengero ku nkengera z'amazi ya libiya mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem ryavuze ejo kuwa kane ko abimukira mirongo ibiri na babiri batowe bapfuye inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi hagati y'amatariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwa kabiri na cumi na zibiri z'ukwa gatatu aho abandi mirongo ine n'indwi baburiwe irengero libiya yabaye umuhora w'abimukira akenshi bava mu bihugu byasinzikajwe n'intambara hamwe n'ubukene aho bemera guca mu mayira bashobora gusigamo ubuzima kugira bashike ku mugabane wa buraya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr rivuga ko abimukira barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitatu bashyitse mu buraya mu butaliyano bavuye muri libiya na tunisiya mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe biyongereye ibihumbi mirongo icyenda na bitanu ugereranije n'umwaka w'imbere
washington ijwi rya amerika
naho intambara y'uburusiya muri ukraine irabandanya perezida wa ukraine volodimir zelenski ejo kuwa kane yari yarasabye imfashanyo ubudagi abwira inama nshingamateka y'icyo gihugu ko hari uruhome rushasha ruriko rurubakwa k'umugabane wa buraya hagati y'icyo yise ukwishyira no kwizana hamwe n'ububisha yavuze ko uru ruhome ruriko ruraduzwa cyane igihe cyose hari bombe iguye kuri Ukraine ntihagire ingingo ifatwa mu makungu yaraneguye ubudagi kuba bufasha mu bikorwa by'umuringoti wa gaze izova mu burusiya avuga ko ubudagi bwashyize imbere inyungu z'ubutunzi imbere y'umutekano wa Ukraine. Perezida Zelensky yavuze ibi mu gihe mu gisagara ca Mariupol cyo mu bumanuko bwa Ukraine utwigoro two gutabara abantu twabandanije ejo ku wa kane aho Ukraine yavuze ko Uburusiya bwagavye ibitero vy'indege mu kibanza carimwo abasivile baharugwa amajana bari bacinyegejemo. Uburusiya ariko bwo burahakana kugira uruhara muri ibyo bitero muri ubwo bwicanyi bwose bwagirizwa kuri aya makuru nyene y'uburusiya abategetsi muri leta z'ubumwe za amerika bavuga ko perezida joe biden atarya umunwa kuri uyu munsi wa gatanu igihe aganira na mugenzi we w'uburusiya w'ubushinwa shi jinping perezida biden aragaragaza amakenga ya amerika ko ubushinwa bushobora guha uburusiya ibigwanisho mu ntambara burimwo mu gihugu ca Ukraine umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko perezida biden agabisha perezida shi jinping w'ubushinwa ku ngaruka ubushinwa bushobora kuzogira bwemeye guha uburusiya imfashanyo y'ibikoresho bya gisirikare hamwe n'izindi mfashanyo kuri kuri ico muri ico muri ivyo bitero burimwo muri Ukraine Jen Psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri White House yavuze ko iki kiganiro hagati ya perezida Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping kiza gutuma kandi leta zumwe za Amerika imenya aho Ubushinwa buhagaze kuri intambara iriko irabera mu gihugu ca ukraine
washington ijwi ry'amerika nayo mavu- amakuru avugwa kuri irani irani yaragandaguye abantu hafi amajana abiri na mirongo umunani mu mwaka uheze nk'uko biri muri raporo yashizwe ahabona ejo kuwa kane n'intumwa idasanzwe ya oni ijejwe iby'agatekakazi na muntu kuri irani igihe yariko arashikiriza iyo raporo akanama ka oni kajejwe iby'agatekakazi na muntu javaide rehemane yavuze ko abishwe bagirijwe ivyaha bishingiye ku biyayuramutwe biyongereye muri irani yavuze ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu hafi amajana abiri na mirongo umunani barimwo abakenyezi icumi bagandaguwe na leta y'igihugu ca irani uwo muhinga wa oni mu by'agatekakazi na muntu rehmane avuga ko yabujijwe kwinjira muri irani ariko ko yumvirije abahohotewe akaba aribo bamuhaye amakuru avuga ko hakoreshwa ingufu zirenze no kwica abantu aho baba bafashwe imiryango yiciwe ababo isaba ko ubutungane bukora neza muri irani kandi ko ata- atawo kwicwa ahowe ko yasabye ko atunganirizwa neza n'ubutungane bw'ico gihugu kazeme gari babadi nawe ni ice- ni- ni umu- ni icegera c'umukuru w'ikigo c'igihugu c'ubutungane kijeje ubutungane muri irani nawe yari yamirije ibivugwa na oni yemeza ko iyo raporo ikozwe ha- hasu- hisunzwe inzu- imvo za politike
urakoze aroyisi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zisaba ishyirahamwe pam kongera imfashanyo iziha kuko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko ibintu byose byaraduze ntawomenya ingene biriko biragenda aho urumva nta kuntu umuntu yopokera ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu ugiye mu isoko uvayo yose uhejeje kuyasumisha aho nta n'iminsi itatu ushobora kurya ayo mafaranga nta bikibaho kwera inzara igira itwice iyo ni impunzi y'umurundi iri mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwanda kuva ku wa mbere w'iyindwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan wo guhamagarira gusenga mu rukerera hifashishijwe indangururamajwi ejo ku munsi wa kane ubuyobozi bw'idini ya isilamu mu rwanda bwatangaje ko bugiye kubaha ayo mategeko n'aho iyo ngingo itabashimishije amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda kuva ku wa mbere w'iyindwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan wo guhamagarira gusenga mu rukerera hifashishijwe indangururamajwi ejo kuwa kane ubuyobozi bw'idini ya isilamu mu rwanda bwatangaje ko bugiye kubaha ayo mategeko n'aho iyo ngingo itabashimishije ido nido ni umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu rwanda muru wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa adhan mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu itangazo ryasohowe na muru ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi iri tangazo rije rikurikira iryari ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti umunani ibintu bitari byashimishije abayisilamu kuri shehe mbarushimana suleiman umujyanama wa mufti w'u rwanda agaragaza ko basanga adhani ntacyo yari itwaye nifuza yuko iyo zana yakomeza hose no mu bihe byose Eh, kubera yuko yari imaze igihe ikorwa nta baragaragaza ko hari bamwe bibangamiye icyitwa urusaku twebwe ku rwego rwa isilamu ntabwo tubona ko azana iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri eh, ku buryo utabigereranya n'ibiryakoresha urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bo bafite uko babyumva idini ya isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu n'iyo binyuranije n'ubushake bwabo twa- twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko ah, korani irabitubwira ko igihe nk'iki tuba tugomba kubyemera ibihe by'intumwa imana imana imana n'umugisha nayo byigeze kujya bibaho ibihe nk'ibyo bakavuga batari ko ubu ubu muri bino bihe bimeze gutya habonetse impamvu n'izi hari ibyo turi bwihanganire ubundi tutari dusanzwe tugenderaho twabyemeye nko kubaha no kumvira no gukorana neza ariko ubundi ku byari bisanzwe twe ku cyifuzo cyacu twumvaga byakabaye bikomeza nk'uko bisanzwe nubwo amabwiriza yatanzwe ko abayobora amasengesho aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera bamwe mu bayoboke b'idini ya isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye uyu atuye mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo birabangamye cyane noneho byagera no mu cyaro bikaba birengejeho urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi burya mu cyaro abenshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro ni ukuvuga ngo bose bakangurwa n'azana iyo azana rero ituma bamenya igihe cy'iswara n'utabashije kujya ku musigiti kuko wenda hamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe n'ubwo yasarira iwe kandi no mu byaro hoho icyo kibazo cyo kuvuga ngo barasakuza cyo ntabwo kijya kinabaho ahubwo kuri bo ni ikimenyetso cyabo cy'abajya ku kazi cy'abajya kwiga n'abasari iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri radiyo y'igihugu minisitiri gatabazi jean marie vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa zani mu rukerera kireba imisigiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage yumvikanishije ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi kugeza ubu abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje nubwo amenshi asenga ku manywa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta mu rwanda kandi urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu rufise icyicaro i nyanza mu bumanuko bw'igihugu rwaciriye jean batiste mugimba igihano cyo gufungwa imyaka mirongo ibiri n'itanu ku byaha vya jenoside yagirizwa ko yakoreye mu gisagara ca kigali umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa niyo nkuru adushikiriza amarira akumiro n'agahinda nibyo byaranze abavandimwe ba bwana jean batiste mugimba ni nyuma yo kumva igihano urukiko rwamukatiye cyo gufunga imyaka makumyabiri n'itanu urukiko rwamuhamije ibyaha bibiri ubushinjacyaha bumurega bumurega gucura umugambi wo gukora jenoside no kuba icyitso mu gukora jenoside urukiko rwamuhamije inama yo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yiswe komite do krize iyo nama ubushinjacyaha buvuga ko yabereye kwa mugimba inaturirwamo umugambi wo kwica abatutsi muri iyo nama abatangabuhamya bemeje ko yakorewemo intonde z'abatutsi bo muri nyakabanda no mu nkengero zayo abatangabuhamya dam na dfm barindiye umutekano nibo urukiko rwashingiyeho ubuhamya bwabo rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko atakoresheje iyo nama kuko hari abatangabuhamya bayimushinja bemeza n'ibyabereyemo ni mu gihuregwa we avuga ko ku matariki ubushinjacyaha bumuregaho yari yimukiye mu kiyovu urukiko rwavuze ko atagaragaza amasaha yaviriye muri nyakabanda urukiko rwibutsa ko mugimba yemeza ko yageze ku gisenyi ku itariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane we akavuga ko atashoboraga gutumiza iyo nama rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania umucamanza yavuze ko urukiko rushobora gushingira ku buhamya bw'umuntu umwe iyo rusanze bufitire ireme kandi bwaratanzwe n'umuntu wo kwizerwa yashimangiye ko rwabushingiraho kabone niyo nta bimenyetso bindi bubishyigikira yavuze ko kuba umutangabuhamya wahawe izina rya dam ataratanze amakuru areba mugimba mu nkiko gacaca bitamubuza kuyatangira igihe bibaye ngombwa yavuze kandi ko kuba abatangabuhamya bashinja mugimba barakoze jenoside bitababuza gutanga ubuhamya kandi urukiko rukabushingiraho ibyo mugimba n'abamushinjura bavuga byose urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite ku bamushinjura bavuga ko bakoreshejwe n'ubushinjacyaha ku ngufu urukiko rwabitesheje agaciro ruvuga ko bibumbatiye urujijo urukiko rwavuze ko iby'abo batangabuhamya bavuga birimo gushidikanya hari bimwe mu bikorwa abatangabuhamya bashinja mugimba urukiko rwatesheje agaciro ruvuga ko nta ruhare rwe rugaragara kuba mugimba aratanze imigabane ingana n'amafaranga ibihumbi icumi muri radiyo rtlm yabibaga urwango ubushinjacyaha bumurega ko bimugira icyitso cy'abakoze jenoside mugimba mugimba akavuga ko yabikoze agamije ubucuruzi busanzwe urukiko rwarabisesenguye avuga ko ashoramo iyo migabane atari azi ko rtrm izaba urwango mu biganiro byayo rwavuze ko atigeze agira uruhare mu mikorere y'iyo radiyo umunsi ku wundi rwavuze ko amafaranga yatanze muri rtrm atari inkunga ya ngombwa ku bakoze jenoside ku buryo yabiryozwa ku cyo gushyiraho amabariyeri no kuyayobora nacyo urukiko rwavuze ko abatangabuhamya bakimushinja batagaragaza neza uruhare rwe rwavuze ko ubuhamya bwabo burimo ugushidikanya ku buryo rutabishingiraho nyuma y'isesengura ry'urukiko rushingiye ku bimenyetso rufite rwahamije mu gihimba icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside n'icyaha cyo kuba icyitso cy'abakoze jenoside rwavuze ko bigize impurirane mbonezamugambi rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga n'urw'ubu ubujurire mu rwanda rwavuze ko mugimba yagombye kuba ahanishwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose rushingiye kandi ku buryo mugimba yaburanye atagora ubutabera urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza zo ku rwego mpuzamahanga n'iziterabwoba rwamugabanyirije ibihano rwamuhanishije imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo muri gereza rwamusoneye amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe urukiko rwibukije ko afite iminsi mirongo itatu yo kujurira ibihano ako kanya mugimba yahise ajurira ibihano byari bigoye kugira icyo umuryango we watangaza kuko bari mu marira kumiro n'agahinda bamuherekeje kuva ku cyumba cy'urukiko kugeza ku modoka yamusubije muri gereza bwana jean batiste mugimba w'imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko yahoze ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu beneri mu gihe cy'imyaka cumi n'ibiri yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka rya sederi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo igihugu cy'ubuholande cyamwohereje kuburanira mu rwanda igihano akatiwe ni nacyo bwana jean claude yamuremye bakunze kwita nzinga yakatiwe aba bombi baje mu ndege imwe bavuye mu gihugu cy'ubuholande eh bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric mu burundi hasigaye iminsi mike cyane ngo ingingo ibuza tagisi moto bita tuktuk n'amakinga itangure gushyirwa mu bikorwa mugenzi wacu tiyerive ndayishimiye aratubwira ingorane abahora bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza bafise imbere y'igihe ntarengwa ko gitegekanijwe mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca bujumbura ubushikiranganji bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajejwe intwaro n'umutekano muri meri ya bujumbura umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu gervais ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca bujumbura uwohirahira ngo ategura ibi canke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro ndagira ndamumenyeshe yuko bajya nyine bibwira n'abagaruka bakabitubwira tukabimenya abiyumvira rero yuko botera akaguma bazogatere bakazi ibi nibyo abari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara ca bujumbura bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira n'ayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo wari ubabeshejeho n'imiryango yabo ko nk'umwe namujyana mu nyakabiga uwundi nkamujyana mu buyenzi uwundi nkamujyana za kigobe abanyeshuri bane bose rasiyo mfise umugore mfise abana muhira nkuba abana ndabigisha ndayakuye muri uyu mwuga w'iwanje nk'ubu undi mo ndaraba simbona ingene bagiye kuzosubira kuja ku ishuri yabana iforome ntahandi ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene ka tagisivero rero ndabona nk'ubu ni ubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduga kuko nta kazi tugiye gukora je nka je umubosi ambwiye yuko uwo munsi nyene nzora ndayimushikirije umva n'ingingo ikaze cane kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyerwa bigurwa cane n'abakorera muri iki gisagara ca Bujumbura barimwe abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure aba nabo bakaba babwiye ijwi rya Amerika ko ubukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yari asanzwe ari make iyo nkoto nka jewe yamfasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi ucerwa kurindira ko amabisi yuzura cerwa kandi nk'umukoresha ntashobora kwemera ayo masaha arengako ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye je nahora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri rero bwari uburyo bubangutse cyane mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yari izimbutse ugasanga ubuzima buroroshe nimba tukutuku nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri cyangwa batatu ugasanga ubuzima buroroshe ubu rero ntibigiye koroha ntibigiye koroha na gatoya kuri iyi ngingo ijye kutubohera amaboko mu mugongo mu minsi iheze imbere y'uko umushikiranganji ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma perezida evariste ndayishimiye yari aherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye nta muntu n'umwe je ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwenegihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'u Burundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara ca Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'u Burundi gushira hamwe babe bashobora gutunganiriza abarundi bose nosaba leta yuko iyo ngingo baraba ubukene turimwo bakaraba n'ukuntu ubuzi buzoca bugenda nabi leta rero n'ibirabe baganze babangire kuri ino ngingo twebwe abenegihugu natwe tumererwe neza mu by'ukuri niro twasaba leta kugira ngo ibirabe neza mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashyirahamwe oricome na pariseme rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimwo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto n'amakinga yunguruza abantu bizoba bikorera ku nkengera z'igisagara ca bujumbura gusa mu gihe iyi ingingo yafashwe yoramuka idahinduwe Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
urandebera igira hirya ariko mada herego hakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekasa ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye mu maneno ya kuchekesha kombo taksi inatuonyesha ya kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Raya
twerekeze muri kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zisaba ishyirahamwe pam kongera imfashanyo iziha kuko ibiciro by'ibiribwa byaduze ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira mu bice bitandukanye bya kongo ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bikomeje kuzamuka ku masoko uko bwije n'uko bukeye ahandi mu isoko rya maendeleo riri mu mujyi wa uvira aho ikiro cy'isukari cyaguraga ibihumbi bibiri kiri kugura ibihumbi bitatu mu gihe ibiro mirongo ibiri na bitanu by'ifu ya kawunga byari ku idolari cumi na zitatu ubu biri kugura idolari cumi na zitanu naho litiro imwe ya esanse yari ku bihumbi bibiri by'amakongomani ubu iri ku bihumbi bitatu impunzi zo mu nkambi ya rusenda nazo zivuga yuko uku kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa byagize ingaruka zikomeye ku mibereho yazo bitewe n'uko amafaranga angana n'amadolari cumi n'abiri zihabwa mu guhahisha yaba adahagije ku isoko ibintu byose byaraduze ntawomenye ingene biriko biragenda nk'akarombere n'ibintu byose twavuga ko byose byahagurutse ni ukuvuga depurasema yaraduze twumva ngo n'igitoro cyaraduze amavuta yonyine yo kurya ubu ariko arafata hafi ibihumbi bitatu umuceri uriko urafata ibihumbi bitatu nyine ni ukuvuga ibiharage biriko birafata hafi igihumbi n'amahera hejuru hafi ibihumbi bibiri aho urumva nta kuntu umuntu yopokera ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu ugiye mu isoko uvayo yose uhejeje kuyasumisha aho nta n'iminsi itatu ushobora kurya ayo mafaranga uko byari kare warabona ko ushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa indwi zibiri n'intusi uri kurasuma cyangwa uri kurafungura ariko ubu nta bikibaho kwera inzara igira itwice dorote kubw'imana ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ashimangira yuko amafaranga angana n'idolari cumi na zibiri buri mpunzi ihabwa buri kwezi adashobora kurangiza icyumweru nka jewe litari zitandatu litari zitandatu ngiye mu isoko ikigozi cy'umuceri ibihumbi bibiri ikigozi cy'ibiharagi ibihumbi bibiri kandi ikindi nacyo nta mugabo ngira ndi umudemobe kweri yuko nza kwandura umugera ahubwo ni ukuri dusabire leta y'i burundi nka jewe nariyandikishije mu bahunguka izina ngo mandaribura ubu ngo mahagere yaho ngenda n'amaguru kuko nta kintu mbona nza gusumbiramo mw'abana zimwe muri izi mpunzi zifuza yuko ishyirahamwe rya pamu rizigenera ibifungurwa aho kuziha amafaranga turasaba kuko byogenda kose namba byashyitse amafaranga indya zikaba zaduze ntibaraba ukuntu boduhindurira ibi byo kuduha- gutanga amafaranga mu ikambi bihagarare batuzanire indya dusubire muri fuware kujya kwa kera ko ndazi naho turonka amahera yega amafaranga araboneka none boduha amafaranga atandya dufise ko byogenda gute mu gihe mbere ni mu ndimo hariya ruguru ya- y'ikambi ata benshi bakiza kuraba n'imirima bivanye n'imvo z'umutekano zagiye ziraba nabi bu- rimwe na rimwe usibye ibiciro by'ibifungurwa byaduze n'impunzi zikora imirimo yo gutwara abagenzi kuri za moto zivuga yuko n'ibiciro bya esanse nabyo byazamutse niyonzima musa atwara ipikipiki mu nkambi ya rusenda aho bigeze nk'ababosi bacu bamwe bamwe bamwe batwatse amamoto abandi turi mu ibarabara kubera iki kubera igitoro ngo irito y'itoro ryari rigura ibihumbi bitatu- bibiri n'amajana atanu ariko ubu rigeze kuri bitatu n'amajana atanu urumva ni ikibazo kabisa cyane gikomeye Bo, ubu muri make ubu muri make ubu n'ubuzi ntabwo bugenda neza kubera iki n'abantu bipakiza nta- ntabwo baboneka cyane minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya kivu y'epfo madamu marie jeanne nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze ko ahubwo hirya no hino ku isi hari icyo kibazo kuri we intambara y'uburusiya na ukraine nayo yagize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro iriya mu ntambara za Ukraine bahagaritse ibintu birimo amavuta ndetse n'amasukari natwe turi kureba nk'abayobozi kugira ngo bitazazamuka cyane twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya pamu kuri iki kibazo cy'impunzi zifuza ko zakongererwa amafaranga yo guhahisha muri ibi bihe ibiciro byazamutse ntibyadukundira ubusanzwe ibicuruzwa birimo amafu imikeri amasukari ndetse n'igitoro bikoreshwa muri iyi ntara ya kivu y'epfo bivanwa mu bindi bihugu vedaste ngabo ku bwaragijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'epfo radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu z'abakozi b'akarorero batanga amakuru